Hello, people. It's your Vietnam once again. I want to say thank you for supporting me and thanks, thank you for liking me too. Thank you, Daddy and Mommy in the house. Today's topic is about relationship, how to help one another. It's not possible for a man to do it alone and it's not possible for a woman to do it alone the only thing i will accept when a man or a woman don't have document ekenaru nkpa na sam na na samiyua heaven when if the man is working you woman lady sit to play go and look for a job two hours three hours this sokpa ah mileage sokpa this one na it enjoy is not maybe um, uh, a food wey i cook today just sweet my people if you see money dey use you wan buy something you no dey look back or front you go buy am if you dey see money dey use you no go jealous your your your fellow human my lady marriage marriage for this life wey just short so how can a man buy you brazier earring lipstick na nigeria you dey what do you mean about housewife housewife you don have your own money in your bank you don have service. How do you save for children to uh, uh, for future? My brother, my sister, man can't do it alone. Man can never do it alone. Go if you are working doesn't mean you are that money that money you will give your husband. Me, I don't want am. Me, you go work Now that money then you take dey feed that man. The man all dey kpoki o. No, that money if you see something see say aliexpress don dey reign you go buy wetin you want if na that aliexpress level na you dey small small ali that aliexpress or non aliexpress my sister you go get your own credit card wey you go take use na time na your husband take dey carry calculator take dey count count count count count you go know how much remain for for your bank that thing dey make that thing dey die that thing dey make man thing dey die if na that man na him na that man go go na him get dey salt na him dey maggi na him dey everything that man thing no dey get up o e no go dey get up every time eh wàhálà ìjọba no da fún wẹ ẹlẹfì rárí èrìyàn wúwa if na man wey fẹ love you before e go that love no go disparue that love no dey die for that man hand if you are woman wey you know wetin you want you dey work your husband dey work if your husband talk you go still talk you know why una be like ologbo for una husband house because the man na only the man na him dey do everything and this one dey do everything that eh, that some of men go come tire for una you go wa go wa pa wa hiyan or yin igwalo how can a woman can boast boast of money for herself. Like me, I don't too much like human hair. I love this style of mine. I spend um, uh, almost more than, let's say, 50, uh, 53 euro every month for my hair. If I see person will do my hair for me free, hallelujah. If I don't see, I pay people that plait my head 40 euro and I buy my, my uh, attachment is 3 euro 50 cents a year. I always use 3 pack, 3 packets every time. I don't feel I don't use. Not is not my man is buying it for me. My clothes is not my man. My man always shower me with gift But I will use my credit card to do whatever I want. Housework for for where? For Europe. Where a bill of uh, uh, uh, 600, 800 euro. They every every month. I'm not talking about feeding no. And you are not helping your partner. A bill of 600 euro is in your house that without feeding money. You are not helping your partner do you think that your partner will be happy èmi ẹwà wù ọwà wù ọ̀rá wúwẹ́wà náà pàwẹ́ ní ìbá ìmálẹ́jì rẹ̀ dùdù ẹ̀rá ọwà dé ọyọ kọ̀rẹ̀kọ̀rẹ̀kọ̀rẹ̀ ọyọ kọ̀rẹ̀kọ̀rẹ̀kọ̀rẹ̀ women try to help your partner e may e e that that thing will make your partner to love you more you are going to work eh is a proud of something some women supposed to do but eh oh una sit down for house na say una no dey work your husband go talk now maybe you wan send money go go give your people for house you must ask your husband your children money eh your children money i'm just talking about where i am i don't know any other country your children money you don't have save hello your children money you think they just give you that your that your children money make they eat nyafu nyafu nyafu nyafu people they will come your son your your daughter will will find a big eh, school where she go where she love so much and no money and that day will come that your pikin wey you dey see say e small so eh, he go ask you mama ile umolajun i mean that baby of yesterday will grown up will say mama where is my money i know they pay us you don't even have 20 twenty euro to bank for your children school here is not that free oh their school is free here free free school here wey dey wan go university maybe you get one child okay for you but if you don born more than two man, no be wetin that one choose na that one go choose o oh. e get school here you no get money your child no fit go there e get school here you go pay deposit the rest the first deposit wey you go pay na your pocket the rest thing na government go dey help because they see say you volunteer come and say you want your child the small money wey you dey keep you go first put am down before government go dey answer you sit down for house fold your leg say you be housewife you no dey help any matter because the small small money three children for europe here is four hundred and seventy euro wọ́sùwàyáwó four hundred and seventy euro for three children wọ́sùwàyáwó e dey reach now take dey take dey do wetin because that fund as as as you no dey work you depend of that four hundred and eh, seventy-one euro or whatever uh, coins wey you join am but sister you know say if you dey work if you dey work that seven seven eh, four hundred and four hundred and seventy euro eh you fit keep half of that four hundred euro eh, for your children for service if you don't fit keep up go and walk. stand up go and walk. wake wake up from sleep stop doing that mami ijenokwa stop you will old you will you will old more than any other thing you see if you know dey see money they use eh you go nigeria nigeria people will better pass you if you know dey see money they use ladies if you know dey see money they use ladies if you are if you don't have money to use you are in europe and you manage see ticket go nigeria people go they ask who come from europe because they don't dey see you They don't see your skin They don't see anything from your from your body go and walk it ah stop doing that that mommy thing even though it's not for the man for your children's sake do you know when you are working you give the, that children hope you you teach them wey táwọn ìnàrẹ̀dẹ́ àgbẹ̀ ara yorùbá bí ẹ tájú wùnà. those children to build build their brain and that children their pride you see these children where wey they born so i don't know any other country i'm just talking about my own country here france when if your children they ask dey dey go school dem dey ask them question ah ta me travailler some go say no because their mother is not working if they ask their mother i know how many times my children ask me what kind of job am i do mama to travail que que que domain to travail quoi my children ask me what am i what my work is what and what what am i doing that in that place they ask if your if your your children you say Now ah, they are just they, the children just small small i wan make them grow hey yeah hell oh. if your children no grow crash no dey there some of those women wey no the work if you see them, dey be a zanga. me i know. i'm not a fat person i'm not fat i'm a checker. you know wetin be shekere very small woman I love myself this way. But some women, they don't they work. They don't they go. They don't they go work. Iyemu, iye tu no vede. Iye jo, iye tu no de. My lady staying at home mom, find a small job. It will help your husband. 400 and whatever. Me, I have three children here. That is why I know the price. Go and look for a job. Your job will make you old. Hmm. Your job, find a job that you will like. Find a job you like. Even you feel say which work you go find wey you go like. See grade dey cleaning. Grade e dey clean if you wan work for uh, for for cleaning restaurants e dey o if you wan work for cleaning step eh step e dey o if you wan work for uh, eh, creche uh, uh, eh, cleaning many cleaning dey find one wey go suit you and with the hours find something doing May you no go nigeria dem dey ask who come for europe for una they no go see you because of your dull skin and your your your your your body odor iwere ọna ya dị na maịta ya kpose well guys today topic is yeah we will stop here and i will continue next time if you don't love me today hmm, don't worry you will love me later and i love you guys for loving me and i i love you oh. hmm. Bye bye. Thank you.